ikaze kuri mwebwe mwese bakunzi badususuruke ku iradiyo ijwi ry'amerika nari mwiza ndi n'akanyamuneza ko kubana namwe muri ino gahunda y'umuziki itariki zitatu ukwezi kwa kane igihumbi n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu uburundi bwarabuze intwari mu muziki canjo amisi iyo mvukira yo mu ntara ya ngozi mu buraruko bw'uburundi yamurikiye benshi mu muziki dususuruke y'uno munsi turagaruka ku buzima bwa canjo amisi nk'umuririmbyi turabumvisha intahe z'uwo bagendanye hamwe n'abaririmbyi barutse vuba batuyagire ingene iyo nararibonye mu muziki ndundi yabamurikiye mu mwuga wo kuririmba dususuruke n'umuziki turabumvisha indirimbo za canjo wa misi mwiyibutse uburyohe bwazo gumana natwe turi mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo irindwi n'indwi afite imyaka mirongo ibiri gusa canjo misi yarinjiye mu mugwi w'abaririmbyi n'abacuraranzi orchestre national yaje azi kuvuza igitari
yewe burundi ngira ndakuririmba yewe burundi ngucurarambi yewe burundi ngira ndakuririmbe yewe burundi ngucurarambi gusa n'ijuru risharije iminene Usana kayaga ko kumugoroba Usana amazi y'umusarara Ekusanya imana yakungabiye Ekusanya imana yakungabiye
umuririmbyi ciza silvestre benshi bamuzi mu ndirimbo burundi mutima wa afurika canke sangwe rukundo aratuyagira ingene bamenyanye
umuririmbyi canjo amisi ndamuzi cyane twarakoranye bitari bike ndamuzi ku ndirimbo nziza byasize imiziki myiza yaririmba video hasi ijwi ni ukuri je nakunda ijwi rimubereye nyene hanyuma ikindi ndamwibukira ko nuko yari umuntu akunda umuziki cyane kuko turi kumwe umwanya wose nuko turasangiraga agafanta wasanga tuvugana iby'imiziki nta kindi twavuga wasanga ari umuziki tuvuga abanyamuziki bakomeye bo hanze tugaca tugaruka n'i burundi rero nk'aha iwacu mu gihugu cacu tugaca tuvuga abanyamuziki tuvuga aba nikiza david tukavuga aba- ba afrika nova n'abandi benshi aho ndahamwibukira n'umuntu yakunda umuziki cyane kavuze amarop ritimye y'amablues aho ndahamwibukira amakindi ndamwibukira ko cyane cyane ndimo ndavuze nk'akantu wasanga arimo arumviriza yarafise ugutwi rwose kumva neza gaca akubwira ati aha wowe hinyuranyura gutya usubiza gutya canje rero yari umuririmbyi kabisa twemera n'umuntu ameze neza akundana cyane ntiyashaka kwisangiza ikintu afise ibyo nibyo iragenda mu ziko
muri uyu mwaka nyene w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo irindwi n'indwi canjo misi yabaye uwa mbere mu ihiganwa ry'indirimbo z'uburundi ku nshuro yaryo rya mbere ihiganwa ryitwa concours national de la chanson burundaise muri iryo higanwa indirimbo yiwe nta cica nk'irungu niyo yabaye iya mbere
bana b'iwacu bana b'iwacu nta cica canke irungu bana b'iwacu bana b'iwacu nta cica nkirungu nta cica nkirungu nta cica nkirungu nta cica nkirungu nta cica nkirungu umuhungu yakunze umukobwa ye umukobwa nawe aramukunda ngo buntu umwanzi aratera umusore ajya mu rugamba bari baramubari bari bamugize bati aho uzogarukira ruzoguha mubane aho uzogarukira ruzoguha mubane umusore ngo aragenda mu rugamba baho umutima urimo iyo yari nta cica nk'irungu tugaruke gatoyi ku buzima bw'umuririmbyi canzu amisi amazina yiwe y'ukuri ni amisi huseni yavukiye ku mutumba wa shikiro mu ntara ya ngozi hari ku itariki ya gatanu ukwezi kwa gatanu mu mirongo itanu n'indwi canzu amisi avukira mu muryango w'abari mu idini rya isilamu se wiwe yitwa mfisi huseni ni nawe wiwe akitwa asina canzu amisi yize amashuri yisumbuye kuri college don bosco ingozi urubuga wikipedia rutubwira ko canju amisi yimenyereje kuririmba akiri muto ari kumwe n'umugenzi wiwe yadandaza imbabura ariko kandi yavuze inanga abo babiri bagasubiramo indirimbo z'ikirundi kubera ko yakuriye mu muryango w'abayisilamu bavuga kenshi ururimi rw'igiswahili canjo yarasubiramo n'indirimbo zo muri tanzania no muri kongo yinjiye mu mashuri yisumbuye canjo amisi araronka igitari gikozwe mu bikoresho kama atangura kwiga no kuvuza indirimbo z'abanyamerika n'abafaransa
nari ndaje nwenga twenga urukundo rusaga umutima akamwemwe kari kose reka ntiworavye nari ndaje nsimba ntakana gahimbawe ucike ndera nderaguza ndakubura wagiye he iyago canje wagiye he rukundo rwanje erega ingumbu zigiye kunyica
murashaka ko mwumviriza iradiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni dususuruke turi ko twumviriza ibyaranze umuririmbyi canji wa misi twabwiye ko canji wa misi yari muri orchestre national uyu mugwi warasohoye indirimbo nyinshi aho dusanga canji wa misi yararirimba cyangwa akavuza igitari ciza silvestre aratubwira ingene canji wa misi yarangura umwuga we wo kuririmba be no kuvuza igitari indirimbo ziba zatanga impanuro namwe yarize indimi nyinshi icongereza igifaransa n'ibindi byose yarabizi ariko ururimbo rwiwe aririmbye ikirundi wumvamo ikirundi gusa aririmbye igifaransa aba ari igifaransa canje n'ukuri sinshaka kumara umunsi navugije nk'akaririmbo kiwe ariko kumviriza canke kukavuza muri gitari n'umugwi ifise nimwe ndagerageza kumufasha iyo tuvuza turakunda gucishamo akaririmbo ka canje kugira ngo tumwibuke ugwaruka rero ikintu gokorera kuri uyu mushikantare nyakwigendera canje wa misi ni uko bokwiga kuvuza umuziki mwiza umuziki ubinyanyuye umuziki urimwo umudiho mwiza ariko cane cane bagashiramo amajambo yumvikana y'ikirundi ikirundi kimeze neza cane mu birya canje yaririmba
mbona amaso yabaye umunani ni ikiga mwana wa mama yicurikira nk'umwana w'imfubyi atagira iyo aja kwa musozi yawe yirirwa aratemba nk'amazi y'amubarayi kera wasogomanga nk'abandi ngo kera wahora usinde nk'abandi bwira mukobwa icaba baca umutima wawe wagize iki mukobwa mbwira se mwana wa mama kera wari ntore ishinga na bose reka wari nyange muko ibihinda byose byahindiriye uri reka wari indangamubano none raba usigaye uri gati kumaka kihisenge irigwaniro mukarara n'intundukazi tukanagahiye ngo kera wahora ugendera mu kirere amaso yose ahindukira mu kuraba mbwira mukobwa icahinduye ubuzima bwawe wazize iki mukobwa mbwira bakunzi badusize ubu twabwiye ko chandra mix yamurikiye benshi muri kuno kwezi kwa kane twibuke igihe yitaba imana nkundire ndabashikiriza intahe za bamwe mu baririmbyi bakiri bato bamurikiwe na chandra mix bikabatera intege mu mwuga wabo bakamufatira ko akarorero emery san ni umuririmbyi w'umurundi akiri muto ariko amaze gusohora indirimbo zitari nke ngira muramuzi mu ndirimbo indyarya tagata reka n'izindi yatuyabwiye icyo yibukira ko chandra mix n'icyo yamwigishije mu mwuga wiwe wo kuririmba nka emerisane cancura minsi yabaye umwe mu baririmbyi ba kera batumye nkunda umwuga wo kuririmba banavuga ko cancura minsi yari umu artiste ari komble ni ukuvuga ko yari umu artiste yari azi cya mbere ibice barangisho yarakompoza agaca agira n'ijwi rinini akamenya n'ukuntu arikoresha mu kuririmba kandi yarazi ahanjuma ya mizike ziwe by'ukuri sinageze amahirwe yo kumubona ariko ku bw'ibikorwa byiwe natahuye ubwenge ubuhinga yari afise mu gukora umuziki gushikisa navuga ko ari rya jwi kuva kijyagiye gushikisa nta wundi muririmbyi arashobora kugira ijwi nka rijya ngo arikoreshe ngo aririmbishe uko amajenasi yagiye arakurikirana ngo aririmbe n'ijwi ingana kurya uvuga ko yari umuhinga cyane ni umwe mu baririmbyi nakuze numva nkakurikirana nkiga kwandika ngerageje kumva ukuntu yabikora hama hari umwe yatumye menya ko muziki iryoha iyo iri bien arrange yadusigiye ikintu kinini umuziki uryoshye yarubatse generasiyo zakurikiye kandi yatumye dukunda uwo mwuga kubera ko mu bikorwa byiwe harimwo inyigisho kuri jewe cyane kuri generasiyo zizokurikira ushaka kumenya umuziki mwiza akamwumviriza azokwama aronka ibintu bikwiye kapasite ikwiye kugira ngo akore umuziki wiwe ewe burundi ngira ndakuririmbe ewe burundi ngucurarange
Thank garukiraho garukiraho garukiraho garukiraho kibanza canje garukiraho rukundo rwanje garukiraho garukiraho kibanza canje garukiraho rukundo rwanje garukiraho garukiraho kibondo canje garukiraho rukundo rwanje dukangwe n'isi n'amazi atemba ivyo bisayangana biguguma amaso bigurura umutima biraguhenda garukiraho kibondo canje garukiraho rukundo rwanje garukiraho garukiraho kibondo canje garukiraho rukundo rwanje garukiraho
uyu ni muririmbyi twegereye ni andi mwag ni muririmbyi akaba n'umucuraranzi w'umurundi avuza igitari ati canje wa misi naramwigiye ko mu kwandika indirimbo zanje Ah, kuri jewe canja misi yanyespiye ibintu byinshi cyane mu bya mbere novuga ingene yahora acuraranga akanaririmba ibyo ni bimwe novuga ko yarafise ikintu kidasanzwe muri we icya kabiri ni ingene yahora yandika indirimbo kenshi ndakora mu makaraoke ah, gushika ubu ni indirimbo tuba turirimba ukumva zifise ikintu kiri deep cyane n'amamesaje yahora ashyira mu ndirimbo kuri jewe novuga niyo inspiration nabonye muri canja misi kandi n'ibihe bakozemo rete pa facile mugabo still ah, gushika ubu urumva quality urumva amajambo urumva indirimbo ukavuga wow iki ni ikintu cyiza cyane yari umuririmbyi akwiye kabisa
reka nkuyage muvyeyi wewe wanyibangutse nguhaye nguhayagize nibuka ivyiza wampaye jewe rugori rwiza reka sinza kwibagira jewe rugori rwiza reka sinza kwibagira sangwe tirahira muvyeyi wanyibarutse wanyeretse indisi umuraro buramuko reka sinzakwibagira reka sinzakwibagira narakugoye nkiri muto yamara
eka na gaston muhoza ari mu mugwi neza members umugwi w'abaririmbyi n'abacuraranzi basubiramo kenshi indirimbo za canje wa misi ati canje wa misi namwigiye ko byinshi Oh, Chanjo Amisi umugabo w'ukuri umugabo nyamugabo ni umugabo yagwaniye ukuri amahoro ubumwe n'ubutungane abantu benshi bamwiyumvamo bumva ko yakoze gusumbya abandi bo mu gihe cyarenganye ndetse no mu gihe cy'ubu wumvirije ingene yandika ukumviriza ukuntu yubaka umuziki wiwe amamelodi yiwe nibaza vrema ko ari indirimbo wumva yuko zamana akanovera ibihe byose je nka jewe ku ruhande rw'iwanje nk'umukunzi w'umuziki ni ivyo bihora bituma kenshi numva indirimbo ziwe zama mu mutima w'iwanje numva zama zidutubiza zamana kakanovera nyene kakandi ukuri ni kwiza niko rumuri nyago rusayangana rukayobora niko zuba ryiza ribonesha hose muco mwiza w'amakungu yego yego yego yego ukuri ni kwiza bakuzi neza bakwamiza iwabo nari kubabera inkingi mu byabo byose niko soko ry'amahoro yego yego yego yego ma ukuri ni kwiza yego yego ukuri ni kwiza mu bantu niko kugorora amajambo niko gutomora ikiyago niko kunywanisha abagenzi kukumvikanisha imiryango yego yego yego yego niko soko ry'amahoro itekanye itekanye soko ry'amahoro itekanye itekanye niko kabanga kadatamumanga niko karenge kazira guhandwa niko kayago karuta ibikemanyi niwo mutima uruta amaronko ukuri ni kwiza niko gateka mu bantu ukuri ni kwiza nibwo butore mu bantu yego yego yego yego ma ukuri ni kwiza yego yego ukuri ni kwiza mu bantu niko gutsinda ibihuha n'isakuza itanya abakunzi niko gutsinda utudumbidumbi n'amacakubiri mu bantu yego yego ma yego yego niko soko ry'amahoro itekanye itekanye soko ry'amahoro itekanye itekanye niryo jambo riruta ayandi ryera nk'ikirezi niyo nkingi niyo nkinzo niryo teka riranga intore niwo mutamana niyo ntahe nibwo bundo ukuri ni kwiza niko gateka mu bantu ukuri ni kwiza nibwo butore mu bantu ukuri ni kwiza niko rumuri nyago rusayangana rukayobora niko zuba ryiza ribonesha bakunzwe dususurutse kandi misi mu myaka cumi n'icyenda yamaze aririmba yatangukanye udushimwe twinshi haba mu burundi cyangwa mbere no mu mahiganwa yagiyemo hanze y'igihugu ciyiwe mu mirongo umunani na rimwe yaratangukanye ihiganwa decouverte 81 ihiganwa ryatunganijwe n'iradiyo y'abafaransa rfi iryo higanwa ryari ryo kwerekana ubuhinga bw'abaririmbyi bo muri afurika indirimbo yiwe umugabo w'ukuri irumvikana mu ireresi ry'abanyamerika master of none mu gace kayo ka gatandatu eka n'ayandi mahiganwa yo muri afurika nka prikalawo mu gihugu cya senegal
arangwa n'urucumu ngaho ukuri arangwa n'umutima akamavugwa neza mu bantu bose umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu umugabo w'ukuri arangwa n'umutima Ubwabo w'ukuri uwirirwa yicaye Ubwabo w'ukuri arangwa n'ibikorwa bizomuteza imbere n'igihugu ciwe Umugabo w'ukuri uwirirwa yicaye Umugabo w'ukuri arangwa n'ibikorwa mwitenda ko bwabo bukuri akunda ubumwe akaba asize hamwe na bagenzi biwe bwabo bukuri siyamwitenda ko bwabo bukuri akunda ubumwe
kuva ku ndirimbo yiwe ya mbere ntacica nk'irungu gushika ku ya nyuma ntukajyanwe nyabahururu canjo ya misi mu burundi eka no mu makungu azokwama afatwa nk'icitegererezo c'umuziki ndundi canjo ya misi yitavye imana ku wa gatatu ndamukiza mu mirongo icenda na gatandatu kenshi baranamwibuka itariki zitandatu za ndamukiza
hari uwuzoza simba simba umutima ukakuvamo oya yetenyenya ntuce ku mabuye hari uwuzoza gukuyakuya amaso yawambitse urabanza ubaze ntujamirane ntukajane nyabahuru ubwiza buri ku mutima ntugakangwe n'ibisayangana intore igende riteka ntukajane nyabahuru ubwiza buri ku mutima ntukakangwe n'ibisayangana intore igenda ni kuri iyo ndirimbo yiwe ya nyuma ntukajyanwe nyabahururu turangirije ko dususuruka y'uno munsi nari mwiza nahimbawe no kubana namwe naho ubutaha ubuzima bwanjye nta wundi nirebeye atari wewe hari uzoza guhendahenda akaguciga nino ukabura ihemero n'agatiro ntugakangwe n'ibisayangana intore